iyi ni ijwi ry'amerika turamuramukije inshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi wa kane tariki zitandatu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio muri kumwe na aloise bigirimana dusamiranira i washington dc ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba hariho ibidandazwa njabuka amazi bimwe bimwe bitakishika ngaha mu Burundi na cane cane kuko uca usanga ukoreye usanga ifise uburyo buke niko usanga n'abadandaza boshobora kurangura ibintu hirya no hino badashobora kubishikako
uyu ni sitani iranyibutse ni umukuru wa oripade ni ishyirahamwe rirwanya urudandazwa rwa magendo riharanira n'iterambere mu burundi iyi nkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye turazibashikiriza mu kanya radiyo ijwi ry'amerika kuva kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo ry'indwi gushika ku igenekerezo ry'icyenda haratekanijwe inama ihuza leta y'u Burundi hamwe n'abayifasha ishyirahamwe rirwanya urudandazwa ruciye mu mpisho kandi rishigikira iterambere oripade risaba ibihugu by'ubumwe bwa buraya gusubira guha imfashanyo igihugu cy'u Burundi ni nkuru ya mugenzi wacu eroje wiri kaneza muri iyo nama abafasha Burundi n'abaserukira leta y'ico gihugu bazorabira hamwe ukuntu imfashanyo zihabwa Burundi zotangwa abiyemeje kuzotanga amafaranga bazokwerekana aho bazoyacisha ibisata bakeneye gufasha nayo bazotanga uko angana abari barahagaritse nabo kazoba karyo kwerekana aho bahagaze muri kino gihe ni ukuvuga ko bashobora guhindura ingingo bafashe canke bakazikomeza ishirahamwe Orifade rigwanya urudandazwa rw'amagendo rigahanira iterambere risaba abafasha Burundi guca inkoni ngufi kuko ibihano hanini bifise ingaruka mbi ku banyagihugu Stani iranyibutse umukuru wa Orifad iyo hafashwe ingingo be nizi zigafatirwa leta kenshi uca usanga abagira ibibazo ari abanyagihugu bato bato nta muntu n'umwe ari muri iyo leta usanga afise ikibazo ugiye nko mu gisata c'indero ugakurikirana abana ukuntu bariko bariga urasanga hariho ibintu bimwe bimwe bidakwiye ugasanga ibikoresho ibitabo vy'amashure ibifungurwa abiga mu buraro ugasanga ni ikintu cerekana neza yuko ibintu bishobora kuyangara umwanya n'umwanya no mu bijanye n'urudandazwa hariho ibidandazwa njabuka amazi bimwe bimwe bitakishika ngaha mu Burundi na cane cane kuko uca usanga ukoreye usanga ifise uburyo buke niko usanga n'abadandaza boshobora kurangura ibintu hirya no hino badashobora kubishikako kuko leta igize ingorane muri rusangi abanyagihugu bose baba bagize ingorane umukuru w'ishyirahamwe orifad ahamagarira leta gushyira mu ngiro ibyisabwa n'abayifasha abafasha uburundi nabo na cyane cyane ubumwe bwa buraya basabwa nabo nyene kutirengagiza utwigoro twa leta leta ya leta y'u Burundi nishiramwe ryo bwa buraya boganira bahuza bakagerageza leta y'u Burundi ikagerageza gukurikiza ivyo ishirahamwe rimwe bwa buraya ryabusavye nayo leta turabona yuko yagize utwigoro irikiragira utwigoro tutari duke ukurikiranye muri ibi vy'agatekazi na muntu no musi ntibimeze nkuko byahora harabaye intambwe itari ntoya cane ukurikije muri ibi vy'umutekano misi yahera abantu bumva ngo abantu bavuze induru ti harabacu bazimiye mugabo no musi n'agahengwe igihugu cose n'umutekano nayo tukaboneraho gutera kamo ishirahamwe igihugu vya buraya ko navyo vyo kwikubita agashi rikagarukana agatima mpembero rikahagarika ibihano bimwe bimwe byafashe abariko barahasinzikarira uravye hirya no hino ubukene bwuzuye mu bantu bamwe mu bafasha Burundi nk'umwe bwa buraya ari nabwo buza mu kibanza ca mbere mu bafasha Burundi baramaze kwerekana aho bahagaze Kun Vervac yarongoye intumwa zagendeye Burundi mu ntango z'iyindwi La balle ou la première responsabilité réside dans le gouvernement du, du Burundi
uruhara runini ruhagaze kuri leta y'uburundi twebwe ntiduhisha icyo twiteze ko nicyo n'akarere ka afurika y'ubuseruko kiteze nacyo si ikindi ni ukuja mu biganiro bitunganywa n'akarere bizohuza bikunga abantu bose bafite icyo boterera kugira ingorane zihere muri iki gihugu ku rubuga naho ni uguhindura ibintu mu bijanye n'agateka ka zina muntu umwidegemvyo wa politike n'ubwigenge bw'ibinyamakuru
et de la liberté des médias.
ishyirahamwe orifade risaba ubutegetsi guhasha abanyonora amafaranga mu gihe leta yosubira kwizerwa n'abayifasha abantu bakora ku nyungu zabo muri ibi na biriya bamaho no mu mashirahamwe yigenga bamaho no mu mashengero n'ibiki byose usanga bamaho mwe nabo bantu rero twe twosaba yuko ayo mahera yoza hakabaho ikurikiranwa ry'ukuntu akoreshwa bishemeye abo bantu bamenyereye kunyonora bashira mu mifuko yabo tukabakurikirana kuko nico tubereyeho hanyuma amaze muhoramuka afashwe agahanwa bimwe bikomeye ataguhishirira imana yamaze kuguha icubahiro ikaguha ubutegetsi nukuri nukore ukorere uwo mushahara ukorere n'abanyagihugu y'abantu mwe nabo twovuga ko ari abantu batakunda abanyagihugu batakunda n'igihugu cabo mwe nabo rero umuntu yogerageza akakurikirana tugafashanya nabo batanze ayo mafaranga n'abarundi bose twese tukabikurikirana kugira amafaranga akore imigambi yateza gukora mu gihugu ibihano leta y'uburundi yafatiwe n'abayifasha ivyakira nk'akarenganyo isigura ko abafashe uburundi bafatiye ku makuru y'ibinyoma bahabwa na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka kubushikira babanje gutyoza inzego zihari ubu mbere ku munsi wa mbere w'iyindwi umushikiranganje w'imigenderanire y'uburundi n'andi makungu aremenya mitwe yanditse asaba ko ibihano byose vyafatiye uburundi vyofutwa eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika arakoze eloge amakuru ku burundi inzu imwe yarasambuwe ku munsi wa kabiri ku gasozi ka sabanegwa uburundi bufa n'u rwanda abanyagihugu bo muri komine mwumba iri mu ntara ya ngozi cyo kimwe na buramatari w'intara ya ngozi bavuga ko iyo nzu yasambuwe n'abanyarwanda bafatikanije n'abasirikare b'u rwanda ni inkuru dushikirizwa na jean bosco ndarurinze
sabanegwa na gasozi kari nko ku birometero nka mirongo itatu na bitanu uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi kari hakurya y'umutumbo wa rukurazo uri muri komine mwumba y'intara ya ngozi mu kugashikako ujabuka uruzi akanyaru rugabura uburundi n'u rwanda ako gasozi kariko inzu zitarenga zitatu gasanzwe kari mu matati y'ivyo bihugu bibiri kimwe cose kirakiyitirira amatati yasubiye kwigaragaza kuri uwu wa kabiri inzu yariko irubakwa isambuwe n'abantu buramatari w'intara ngozi Albert Nduwimana avuga ko hari abasirikare b'u Rwanda eh ivyabaye ico rero abanyarwanda baherekejwe n'abasoda u Rwanda nyene barenga gato na mirongo ine barateye kuwo musozi eh, kwawo gatumba kose na gasozi kuko nagatu na gatumba gakukira uwundi musozi eh, wo kumumba hasanzwe atari agatumba kataba kwa abantu benshi barasambuye inzu imwe mu zari zihari inzu yari kirubakwa kandi icyo tubona tubona ko bayisamburanye umutima w'ubukoko kuko ibiti byari kuri iyo byaratemaguwe ibindi bagenda babitwaye bagenda bibye n'uduharage uwo mu mwenegihugu yaheruka kwimbura ijwi rya amerika ryashyitse ku mutumba wa rukurazo ku nkengera z'uruzi akanyaru abarundi bariko baracukura umusenyi abandi nabo batahutse bava hakurya y'ubwo ruzi bari bavuye gusarura imirima yabo y'ibiharage iri hakurya y'uruzi akanyaru bemeza ko uruzi kwataye inzira agatumba ka sabanegwa kaca kamera nk'akegamira uruhande rw'u rwanda uwo mugabo yemeza ko sabanegwa itwagwa ku mutumba wa rukurazo kuva kera eje navutse mirongo itandatu n'umunani agasozi ka sabanegwa kamyo kari ngaho hagati nyene ndanibuka hari umupatiri yitwa masironi yarigeze kuzatanga ikibazo muri yaga mukama yatanga ikibazo avuga ati nimutubwire izinga riri mu ntara ya ngozi wewe yakunda kubabwira ko ari sabanegwa kuko nawe yarahakunda ko harigeze kuba n'ishuri rya yaga mukama kuri aho gasozi nyene ni ukuvuga uru ruzi mubona ruri ngaha rwacariya hirya mubona hakurya inyuma ya sabanegwa aha rwagiye kuhaza ubwo mu nyuma sabanegwa ndakavuga ko ari agacimbiri kuko kari ku mutumba wa rukurazo turi mu ruzi akanyaru tugana aharaye hasambuwe inzu muri urwo rugo twakiriwe ntatungimana generoza umukenyezi wa uburambye rudoviko hamwe n'umukazana wabo uwo mutama avugwa niwe abubatse bakongera bakagerera kuri uwo musozi bamukako bemeza ko ari abarundi kandi batarota bitwa abanyarwanda twebwe turi abarundi turi abanyarwanda ku banyarwanda rero inzu baje kuyibomora bavugaho yuko ngo badashaka ko haba inzu zitatu ngaha ngo ntaba inzu ngo iyi yonyine ngo niriya yahari yepfo ngo ibe ari ihaguma ntibashaka ko tuhaba ngaha ngo ni iwabo kandi atari iwabo nta n'umunyarwanda n'umwe yigeze yubaka ngaha cyangwa ngo harimo twebwe turi abarundi kuva kera barahaba abo ba data bukwe nyine bityo twabaye bwimuke tuhava tuja bukino mu rukurara kuko u rwanda uruzi rwaho rwaca hirya ya kasabaneko none rukaba uruzi rwiciriye n'u burundi baca bitwaza ngo nako mu rwanda kandi arakiri n'u burundi kuva kera ariko bamwe baba ntitwubaha abanyarwanda kubera turabarundi buramatari w'intara ya ngozi ntajya umunwa mu kwagiriza u rwanda ko ivyabaye ari agasomboroso Eh, turiko turahumuriza bene gihugu kuko ikiboneka ni agasomborotso nk'uko kumbure u rwanda rutaretse gusomborotsa uburundi n'iki gihe turimo tumazemo umwaka urenga gato eh, ico tugishyira mu byo twabonye tu- cyitwa agasomborotso kubera ata kintu na kimwe gisigura na gatonyi ko umunyarwanda aza mu burundi avuye mu gihugu ciwe aherekejwe n'umusoda mu kindi gihugu Eh, iyo haza kuba kumbure abanyarwanda bahafise nk'imirima twari kuvuga kumbure ko bahariho amatati na makenye nayo nta matati n'amwe ashobora ku- gu- guhuza ku- kw'ako gatumba abarundi n'abanyarwanda kuko imirima yose harimwo n'iy'abarundi uwo mutware avuga ko ingingo zo gucungera umutekano w'uwo muryango uba kuri ako gasozi zamaze gufatwa ariko akaba atashimye kuzimenyesha ijwi rya amerika ku gasozi sabanegwa ku rubibe rw'uburundi n'u rwanda jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika arakoze jean bosco murandira mwumviriza radiyo ijwi rya amerika mu ikambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania havugwa ubukene bw'ibikoresho by'ishuri ku bana bari mu mashuri mato mato diane ninahazwe yavuganye na domisiano nzobivuga arongoye abarundi baba muri iyo kambi avuga ko n'ikaramu yo kwandika isigaye ari nk'umuzi wibuye tumwumvirize abanyeshuri bo mu mashuri mato mato hariho abarose mugabo ntibarose ibikwiye ahandi nabo barabura yewe nashyize ngaha mu ikambi ici cumi na kabiri abana b'iwanje batanguye kwiga mu zone ya gatanu ariko nyuma y'aho baratanze amakaye atandatu atandatu ku munyeshuri yabaye ayo nyene mugabo nabone ntiyarose bose abana b'iwanje je nabifise abana bane biga harose abana batatu bonyene Yani abandi ntibarose ikintu na n'ubu baraho ikaramu nataye hamwe bamwe bakamwiyacu barabirikanye kubera atamuzi bafite abo babura ivyo bikoresho bahitamwo kuba bararindiriye muhira canke abo bigisha barabareka bakaza kuba barakurikira naho bata- baba bafise ico bandikako n'utu uniforme bambara bitwa coco uniforme ntazibaho abana baca bababwira kuti mudafite ibyo mwigirako nimutahe ntiwoguma muri ngaha ataco muriko muriga bari ugusamaza abandi abana baca bataha mu ngace cabagumya ivyo kubarera bi- bigaheza bikabandanya gute no kubarera turabarera uko nyene naho usanga bigoye kubera urabona mu ikambi abantu ntituyima ntaho tujya hariho nk'impapuro nziza babaza zo gufungura kubera ko turere dusanzwe tuberewe hari ngaha mu ikambi nta muntu asohoka ikambi nta muntu ajya hehe n'inda turonka dufatiye nko ku bantu umwe umwe bajya bita ngo nababatera inda ntizishobora kwamaza indigi gusa dusanga rero iyo turiko turavuga ibintu umenga turiko turiteranya ku bakozi b'ishyirahamwe bigatuma abantu benshi baca bapfana isoni bagahitamo kwinumira hanyuma ikindi tubaho ingorane cyane ni uko abana biga kure twateye nk'izone y'icumi na kabiri nta somero ribiye turiko turabiraba rero turabona neza yuko abana bacu bafite iyo bagenda kwiga amashuri abana henshi bigira hanze iyo imvura iguye baca bataha tukivuga kuri ivyo vy'abo bana bato urabona n'igihugu kitari nagwanyu ubwo biroroha ko bakurikirana ivyigwa nk'abandi basanzwe babana mu micungararo ya kubera ngaha mu isambi hasanzwe higa abanyeshuri bo mu isambi nyene ni kuvuga abarundi bonyene nta mutanzaniya ava hanze aje kwiga mu ishure ryo mu isambi bakigishwa n'abandi ahanini cyane n'abigisha b'abarundi nibo mbona nibo babigisha
yari domisiano nzobivuga arongoye abarundi baba mu ikambi yo y'induta muri tanzania yari kavugana na mugenzi wacu diane ninahazwe
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro gishya cy'ijwi ry'amerika cyatangiye kuri uyu wa mbere ni ikiganiro muzajya mukurikirana ku maradiyo yanyu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu umunyamakuru hano muri studio turi kumwe banza twibwire yego mwiriwe neza etienne wiriwe neza diane ninahazwe urakomeye cyane ego ikaze kandi ku ijwi rya amerika iki kiganiro iwanyu mu ntara ni ikiganiro watangiye muri make wabwira abatwumva kizibanda kuki ni ikiganiro cyatanguye kuri uno wa mbere nk'uko mwabyumvise hama kigiye kuza kirashimikira ahanini ku buzima bwa minsi yose dusanga mu kibano tuzoshimikira ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu hin- mu mpinga itandukanye babayeho tuvuge ivyerekeye ukwihanganirana mu kutumva kimwe iby'ubuzima butandukanye tuzoha ndetse n'ijambo abafasoni kugwaruka azoba ari ikiganiro by'ukuri eh, kizoba abatwumviriza batuyagira ingene babayeho mu buzima bwabo bwose bwa minsi yose ni iwanyu mu ntara none se abakunzi barajwi ry'amerika hari uruhare mubitezeho uruhare rwabo ni runini hari ukuzohora badusabikaniriza ayo makuru yabo bazoba bafise mu ntara no mu makambi atandukanye hari kandi kuzokwakira abanyamakuru bacu bagiye kuza barabagendera kandi bamwe banatanguye nk'abari mu nkambi y'impunzi y'abarundi ari hitwa inyarugusu eh, canke iyindi eh, iri mahama mu gihugu c'u rwanda iri ahitwa rusenda muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni na kivare iri mu gihugu c'u buganda uruhara rwabo ni ukuzokwakira amenyesha amakuru bacu bakabayagisha bisanzuye kuko ni radiyo ari yabo
Kuri uyu wa kabiri uheze inamashinga amateka ya Canada ku cicaro cayo kiri mu gisagara ca Ottawa yaratumiye umuhinga mu bijanye n'uburenganzira bwa muntu barimwo n'abarundi babiri kugira ngo bagerageze gusobanura uko babona uburenganzira bwa muntu bwifashe mu gihugu cy'u Burundi muri iki gihe mu barundi bafashe ijambo imbere y'iyo nama nshinga amateka harimwo n'umwanditsi akaba n'uharanira iby'uburenganzira bwa muntu Keti ni iby'abandi ubu aba muri icyo gisagara muri icyo gihugu cya Canada murambabarira mu kiganiro muri sanga cyo kuri uyu wa kane aravuga icyo bahereye ko mu kumutumira jewe natumiwe muri eh, muri iyo nama ntumirwa n'ishyirahamwe ryitwa amnesty Inter- international naryo ryitwararika agateka ka zina muntu ku isi yose hama amnesty international yarize eh, ibiriko birabera mu burundi muri uno mwanya ariko rero kubera eh, aho bakorera ngaho muri canada bari bash- bifuza umuntu yari avuye mu burundi yavyiboneye kandi ashobora kubivuga nk'ubizi nicyo gituma rero bansabye eh, kuba- kubaserukira kuvuga ko nari nari mpari ndi kumwe n'uwo muntu wo muri amnesty international ama- navuga ku gatwe k'iwanje ariko navugira ku gatwe k'iyo k'iryo shirahamwe Eh, inama nshingamateka ya- yo muri canada ni- iritwararika cane rwose agateka kazi na muntu Eh, canada ni igihugu citwararika cane agateka kazi na muntu babikurikiranira hafi cane aba hano muri canada no ku isi yose barafise rero eh, ico nokwita komisiyo muri eh, mu nama nshingamateka yabo ijejwe gukurikirana gusa a- a- a- agateka ka zina muntu iyo komisiyo rero niyo eh, ya- ya- yahisemo eh, kwitwararika cane ikibazo c'u Burundi kuko bumvise ko hariho eh, ibiriko bi- amabi ariko arakorerwaho menshi Ba- hama rero nuko bahisemo kumviriza gutumira abantu eh, batari bake ni ukuvuga si jewe gusa na profesa manirakiza hari hari abandi bavuze imbere yacu hari n'abandi bazavuga mu nyuma Ba- kugira ngo bumvirize hama bashoboye kugira icegeranyo cabo kuko ngene ibintu vyoba vyifashe mu burundi Eh, twe rero eh, twe twatumiwe mu- gutyo kugira ngo dutange eh, novuga nka témoignage y'ico eh, ivyo tumaze kubona canke ivyo tumaze kumva hanyuma se mu buhamya bwanyu nk'uko mwari mwasabwe kugerageza ah, kuvuga ku byo mwamaze kubona cyangwa se ku byo mwumva uburenganzira bwa muntu ku giti cyawe mu Burundi ubona bwifashe bute keti n'iby'abandi
Bira- birateye agahinda kuvuga eh, agateka ka zina muntu mu burundi kuko umenga n'iryo jambo ryonyene ntirigifise ico risigura ntirigifise eh, ico rihagazeko kuko eh, umuntu ntagifatwa nk'umuntu mu burundi umuntu eh, usigaye umubona ubona ikiziga ciwe mu myo- mu mwonga kitagira umutwe canke ubona neza ku mubiri k'umubiri wa- wa- wahototejwe cane ukabona umuntu yahora agenda umuntu afise umuryango umuntu afise abana afise umukenyezi yahora agenda ku kazi yikorera utwiwe aragenda mu gitondo ku mugoroba ntatahe ntitumenye iyo yaruye umunsi ukarengana iminsi ibiri indwi u- amezi akarengana atawu- atawuzi ahari umuntu eh, asigaye abo nk'umupfasoni arafatwa ku nguvu agafatwa n'umuntu yambaye iniforme za leta w'umupolisi canke imbonerakure canke mbega um, nta mategeko agihari mu burundi ah, ashobora ku, ku, ku, um, guproteja ah, akazi na ah, um, agateka kazi na muntu ni ikintu giteye agahinda cane rwose kandi ni ikintu bimaze gushikira amaproportion arengeye eh, uko umuntu ashobora kubyumvira Eh, arico gituma amakungu yose yakoranye kandi yose ariko ara- arabivuga ariko arabiga ari- amaze kubibona iyi inama iherutse mpuzamakungu eh, yaga agateka ka zina muntu yarabivuze yarabitweretse neza burya yatubwiye abarundi bati turabibona ibiriko biraba mu gihugu turiko turabibona kandi ntibizokwijana abariko barabikora tuzobakurikirana mu gushika bazofatwa Ah, Ke- Keti ni vy'abandi niba wakurikiye minisitiri ushinzwe agateka kazina muntu mu Burundi Martin ni vy'abandi yavuze ko nko mu bindi bihugu byo kwisi ntahakana ko ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu gishobora kuba gihari ahubwo akavuga ko abakigaragaza bagerageza kugihuza na politike kandi bakaba bafite ibindi biri inyuma y'ibyo ngibyo wabivuga iki kuri ibyo minisitiri yari amaze kuvuga
navuga yuko minisitiri yumvise neza ibyo yavuze wenyine yiyishuye kuko mu guheraheza yavuga ati eh, responsabilité ifise yama ifise leta ati abantu bose bashobora kugira ico bivuze ko ariko responsabilité y'ubuzima bw'umunyagihugu ifitwe na leta ni ukuvuga rero yuko ibiriko biraba mu burundi aya mabi iyo umuntu ariko uh, agateka uh, kazina muntu kiwe kariko karahototezwa kariko iyo umuntu ariko aricwa ku mugaragaro ivyo bibazwa nde bibazwa leta Eh, ni ukuvuga yiyi- yishuye ku by'ukuri kuko um, i- mu gihugu nk'ico eh, iyo ivyo bintu biguma biba ku mugaragaro iminsi yose bisigura yuko eh, mu kimwe ni uko leta idakora ivyo ikwiye gukora idashoboye gutwara canke yuko ariyo nyene iriko irabikora kandi aba kimwe canke ikindi ni ikibazo gihambaye cane ni ikibazo gihambaye cane vyerekana na competence ku vy'ukuri iyo leta Mu- mu- ariko rero mu burundi izo raporo zose zimaze gusohoka ziragaragaza kandi abarundi bo twese turabizi yuko leta ariyo iri- iriko irakora ivyo iriko irakora kuri telefoni turi kumwe n'abanywanyi ba radiyo ijwi ry'amerika dusenge mwiriwe neza mwiriwe neza ku ijwi rya amerika yego uri hehe jewe mperereye ahantu ku mutakura Ah, jewe ikintu ca mbere ndagira ndababwire ko je niko ndaraba ibintu bijanye na- n'ubu- n'uburenganzira bwa muntu ndabona ko hari ibintu bisigaye biteye ubwoba ngaha nyene na cane cane ahantu mperereye ngaha ku mutakura ubunye imbonerakure arizo zisigaye ziri mu mabarabara bari kumwe n'abapolisi baka- bategera amakinga bag- bagatanga ubu- butike buri suforme y'intuze y'inkarata ikinga ku ikinga yose kandi nkaca mvuga nyene ko uburenganzira bwa muntu busigaye buteye isoni je ndiko ndaraba vrema mu burundi kuko ndiko ndaraba abantu bariko barishwa abantu bariko baratotezwa wari abo bakisha amahera bagira nte- iki- i- uwo ari we wese bafashe mu mabarabara bakamwaka amantuze amahera ayo mahera ntawumenya iyo ajana dusenge mu kanya twumvishije minisitiri ushinzwe agateka kazina muntu avuga ngo ibintu byateye bija imbere mu bijyanye n'agateka kazina muntu aho ngaho ni ukuri je ndiko ndaraba ibintu biriko biraba hafi kumutakura je ndabona ko ari ibintu biteye ubwoba ahubwo bidakurikiraniwe hagufi je mbona kumenga n'ibintu ivyi- ivyo byinyegeje inyuma atawubizi kuko ndiko ndaraba ukwenta abantu bafatwa dufatwa bunyamaswa uwari abo bafata ubunye nta n'abafatwa ngo reka tuje mw'is- kw'isengero kuko ari ibintu bahora bagira ibintu vy'amagurupe vyo gusengera hamwe ubunye urumva ko ari ibintu bisigaye biteye ubwoba basigaye baza bakabafata bakabatwara urumva ko ari ibintu biteye ubwoba ahubwo twashaka no guhamagarira amakungu agarukira ico kibazo c'uburenganzira bwa muntu ahandi hoho je ndabona ko mu minsi iri imbere ari ibintu je mbona ko umenga bizoba biteye ubwoba kabisa urakoze cyane dusenge ku mutakura i bujumbura mu burundi reka dufate na ernest mwiriwe neza egome ntawe kwashima amatumiye umupfasoni kugira asigure ivyo bintu vy'intu bijanye n'agateka kazina muntu uri kwaraba ngaha mu gihugu cy'iwacu uko imyaka igendera iragenda yindi yisubiriza usanga hagati y'akazina muntu hagiye kare mu myaka icumi iheze kari kameze neza mugabo muri ino minsi kagama gahungabana urabona abantu bamaze kwinjira mu bintu vya politike uca usanga ibintu byose abo- abo batavuga rumwe bashaka kubagirira nabi naho ivyo oye biramu mu leta nka yose adakurikiza aka- agateka kazina muntu usanga ivyo bibaho I- igihugu kugira ngo kigere gi- kiderosa ati aya gateka kazina muntu ka- kahungabanye biragoye murabona nk'aba nka Charles Taylor nk'aba Idi Amin Dada nk'aba Mobutu nk'aba Itrere nk'aba Gaddafi nk'aba Bokassa n'aba- na- bose nabo nyene ba- barunganiriza agateka kazina muntu mugabo vyagiye kumenyekana mu nyuma bavuye ku butegetsi kuba n'igihe bari ku bari ku butegetsi bobo amashirahamwe yarasemerera mugabo ubu ntiha- ntibabishira ahabona ubutegetsi bwabo n'ubutegetsi bwa bwa Charles Taylor bwaguma buhakana yuko ata ata mabi bakorera abanyagihugu mugabo wagiye kumenyekana mu nyuma biteye biteye biteye bitebuke abo bantu bose bak- bako- ba- bahunganya agateza kazi nta muntu n'ukuri ntihoge ngo baryame kuko na ba Charles Taylor bagiye kumenyekana mu nyuma aba ba Bokassa bande ba Joseph Kony bose nubwo batarafatwa nabo nyene bagiye kumenyekana ga- ari- bahungabaniza agateka kazi nta muntu n'aba Mobutu mu nyuma byagiye bigenda buke buke Ba- barateba baramenya yuko ibihugu byabo batwara aga- agateka kazi nta muntu kahungabanye murakoze ku ijwi rya Amerika urakoze Ernest reka dufate na Nsabimana mwiriwe neza bo jewe nagomba mvuge ku kijanye n'agateka ka muntu mu gihugu c'u Burundi mu magambo make cyane abantu benshi baravuga uku na kuriya kiretse ko abantu kumbure batayobona kumwe hariho hamwe bimeze neza n'ahandi bavuga ko bimeze nabi urumva ico gihe eh, amakuru umuntu yabwirwa n'uwuri ngaho hantu eh, ariko kimwe gusa si hose kamba biba hanyuma ikintu kindi ukurikira ni uko ivyo bintu byose bitegerezwa kubaho ku bantu bemera imana ibintu vy'intambara bizokwama ikintu gihari ni ugusenga gusa Ah, dusenge na Ernest barasa nkaho bemeranya n'ibyo uvuga reka mpere kuri nsabimana i- a- ico avuze kuko ni ikintu gihambaye cane avuze ati kumbure amabi arashobora kuba ariko ara- arakorwa ariko eh, nta- si hose mu ncamake avuze ati "Ah, hariho hamwe bigenda neza n'ahandi bitagenda neza ico nico nshaka gushikiriza ca mbere kuko ico ni ikibazo gikomeye cane gihanze abarundi kandi ivyo ni ibintu bimaze imyaka si vy'ubu gusa umenga twaramaze kumenyera yuko eh, agateka kazina muntu ga- ga- gatotezwa hanyuma umuntu akagira ati jewe uno munsi nimba naramutse amahoro nkirirwa amahoro nkarara amahoro ni ukuvuga yuko mu burundi ari amahoro oya sivyo iyo umunyagihugu n'ubo yoba ari umwe umwe gusa aho yoba ari hose mu burundi eh, amaze gu- gu- gutotezwa canke ariko aratotezwa aba na leta canke uwundi muntu uwo ari we wese amahoro ya twese abarundi twese aho turi aba aba aba aba yabayandanje ni ukuvuga yuko eh, nta- ntidushobora kwicara tukavuga tuti hari amahoro hano hantu kandi tuzi ko mu gihugu cose henshi cyane twese turabizi hari amarira ababyeyi barira babura abana babo abana babo batwagwa bafungwa ntaragire umunsi wo kubabona bafungiwe ubusa ata n'imanza ziciwe abantu bicwa ku mugaragaro bakicwa n'abantu eh, uko bishakiye n'abo bantu babikoze bakabandanya batembera uko bishakiye nk'uko dusengeye bivuze kare kumutakura ukumva ubu umupolisi canke imbonerakure batoza amafaranga mu banyagihugu babatera ubwoba nta tegeko nimwe ribivuga nubwo ryoba rihari n'iryo tegeko siryo si ry'ubutungane Eh, ivyo bintu amahoro amahoro tuteza kumva yuko eh, amahoro kurondera amahoro ya twese jewe ndaguha akarorero jewe aho nicaye uno munsi ngaha muri canada narahunze ariko aho nicaye muri uyu mwanya ni ukuri ntafite hari amahoro nakubwiye ko ari igihugu c'amahoro menshi cyane ariko jewe aho ndi sinshobora gusinzira ngo ngire amahoro nzi ko bene wacu abarundi ba- bari mu makanya nk'ayo barimo yuko amabi ariko araba mu gihugu atuma abavyeyi bahekurwa aho bari mu burundi
radiyo ijwi rya amerika dusamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda bagenzi mukunda ijwi rya amerika tugeze ku musozo w'ibiganiro kuri iyi saha turabashimiye mwese abagize uruhara muri aya makuru twabateguriye dushimira abamenyeshamakuru bayatororokanije aho bari mu bice bitandukanye by'igihugu turashimira kandi na fatuma arimase karara yatunganije ibi biganiro ngaha muri studio tutibagiye na enjeniyeri bafatikanije mu gushikiriza aya makuru kuri mikoro mwari kumwe nanjye Aloyizi bigirimana ndabifurize umugoroba mwiza ibiganiro byacu ku ijwi rya amerika birabandanya